Eri n'Ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki icumi z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikro muri kumwe nanje kideni niyo ngabo nibadugize igiciro cy'igitoro haca hari ingaruka ku kwiyunguruza no kunguruza ibintu kunguruza abantu n'ibintu uwo ni noel nkuru nziza yoboye ishyirahamwe ry'abaguzi mu burundi abuko avuga ko iduzwa ry'ibiciro vyo kwiyunguruza vyaraye bidugijwe mu burundi turavuga no ku rugendo rw'umukuru w'igihugu c'uburundi mu bumanuko bw'igihugu kw'isamburwa ry'inama nshingamateka mu rwanda no ku mugambi wo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa afurika y'ubuseruko uriko uratera intambwe nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugira dushyikirizwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana ndakuramukije aroyisi utubwire amakuru dufitiye ndakuramukije fideli tuyahere muri zimbabwe inyuma yaho agarukaniwe mu gihugu ciwe yimwe ubuhungiro muri zambia utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa zimbabwe tendayi biti kuwa kane yagirijwe ivyaha vyo kugumurira abanyagihugu mu bwicanyi no gutangaza ivyavuye mu matora mu ndwi iheze atabifitiye uburenganzira biti yigeze kuba umushikiranganji w'ubutunzi muri zimbabwe yavuze agishikanwa muri sentare ku murwa mukuru harare ko azobandanya arwana urugamba rwa politike igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu nicita ku mpunzi hcr naco kivuga ko gihagaritswe umutima no kumva zambia caranse guha biti ubuhungiro bahitamwo kumusubiza mu gihugu ciwe haseri ivuga ko uko ari uguca kubiri n'amategeko mpuzamakungu biti ni umwe mu bantu icenda bo mu mugambwe mdc e, bagirizwa ko bagumuye abanyagihugu inyuma y'amatora ahitiye muri ico gihugu perezida wa afurika y'epfo nawe sirire ramapoza yaratanguye urugendo ku munsi wa kane ejo rubandanya n'ukuri wa gatanu muri zambia repubulika iharanira demokarasi ya kongo na zimbabwe iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vya perezida ramapoza ku munsi w'ejo ku rubuga rwa twitter bitekanijwe ko perezida ramapoza agirana ibiganiro na perezida w'igihugu ca zambia edgar lungu perezida wa kongo joseph kabila azonahagarara no mu gihugu ca zimbabwe kugira aganire na perezida aherutse gutorwa ariwe emerson munangagwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko iriko yitegurira amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka perezida kabila tarafise uburenganzira bwo gusubira kwitoza yarahevye kurondera ikiringo ca gatatu yagenye ku munsi wa gatatu emmanuel ramazani shadari kuba umukandida azomusubirira muri ico kibanza amashirahamwe mpuzamakungu wajejwe gutabara ashikiriza ko afise amakenga n'umubaro mwinshi ku bitero vy'indege vyagabwe n'urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite ku barwanyi b'abahuti ibitero vyahitanye abantu bashika kuri mirongo ine na batatu ejo ku munsi wa kane mu gihugu ca yemene abagwiriyemwo abana nibo bapfuye abarenga mirongo itandatu nabo barakomereka imwe muri misile yaguye kuri bisi yarimwo abana bari bagiye bavuye kwinezereza mu bihe vy'uburuhuko ishirahamwe ryitaha abana save the children rivuga ko ivyabaye ari agahomerabunwa kandi bagasaba ko hakorwa amatohoza yigenga kuri iki gitero ku banyagihugu atari abarwanyi ico gitero c'indege co ku munsi wa kane cabereye mu ntara ya saade ni hafi y'urubibe na arabia saudite izo misile zikaba zaguye ku isoko ibyo byabaye mu gihe abanyeyemene benshi bari mu kwicwa n'inzara kandi hari n'abishwe n'ubukene bafise ubukene bw'amazi hamwe n'imiti nayo ikiza ca korera kiti natanzwe kikaba kimaze kwica ibihumbi by'abantu mu myaka ibiri iheze abategetsi ba palestina bavuga ko umuhari hamas urongoye intara ya gaza wagiranye amasezerano n'igihugu ca israeli impande zibiri zasa n'izigira zitane mu mitwe amateleviziyo ya palestina hamwe n'aya hamas yatangaje ejo ko hari amasezerano yashizwe ko bifashijwemwo na Misiri hamwe n'ibindi bihugu vyo mu karere abategetsi ba Palestina babwiye itorokanizo ry'amakuru uh, Reuters ko imihari yabo izokubahiriza ayo masezerano y'amahoro abasirikare ba Israeli bakaba bamaze kwica abagira imyiyerekano bashika ku ijana na mirongo itanu n'umunani benshi muri bo Israeli ivuga ko bariko bagerageza kwinjira ku rubibe rwayo Israeli ivuga kandi ko umuhari Hamas utegura imyiyerekano ariko hihishijwemwo ibikorwa by'iterabwoba ibyo byagirije navyo umuhari Hamas ukaba ubiterera kure uvyiyamiriza nayo inyuma y'amasezerano yo kugabangana ubutegetsi aheruka gusinywa n'abahora bashamiranye muri sudani y'epfo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi ntibavuga rumwe ku ngingo perezida salva kiir yafashe yo kugirira ikigongo umukuru w'abarwanyi riek mashare hamwe n'iyindi mihari yari imaze imyaka irwanya leta bamwe bavuga ko leta ya salva kiir idafise ubwo bubasha ko isanzwe nayo itemewe generale natanael oyete pierino arongoye komite iraba ibijyanye n'intwaro mu muhari smplio yavuze ko salvakir abwirizwa no kurekura abanyepolitike batavuga rumwe nawe yafunze asaba leta kurekura abanywanyi b'uwo muhari baharurwa mu majana bafunzwe harimwo n'abaharanira agateka ka muntu ico kigongwe catanguye kuja mu ngiro kuva kigitangazwa kuri radiyo na televiziyo y'igihugu ku munsi wa gatatu mw'ijoro caje gikurikira amasezerano yo kugabangana ubutegetsi yaberewe ku mugwa mukuru kartumu wa sudani
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umukuru w'igihugu cy'uburundi ejo kuwa kane yari mu bumanuko bw'igihugu aho yatanze inyigisho zo gukunda igihugu inyuma y'uko agendeye intara ya rutana ku munsi wa gatatu ejo ku munsi wa kane hari haramukiwe intara ya makamba ibindi turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu chrisi munezero haba mu ntara ya rutana yagendewe ubugero cumi na gatandatu n'intara ya makamba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko aragendera kuri uyu wa kane umutumwa hose buhagaze ku cyiyumviriro cya perezida petero nkurunziza cyo gukundisha abarundi igihugu cyabo jean claude karegwa ndenzako ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu ni muri rwa rukurikirane rw'inyigisho zo kuzirikana igihugu cy'u Burundi kugira ngo abarundi bamenye umwungu uhuma n'udahuma nicyo umukuru w'igihugu rero yababwiye yuko intumbero nyamukuru y'izi nyigisho ari uko abarundi boca ubwenge bakakugenza umutwe nk'uruyuzi ikindi yifuza muri izi nyigisho ni uko abarundi bamenya ko bambaye ikirezi ntibabe abandi baje barabona ko cera ahubwo nyine bakamenya ko cera hama bakirinda kucanjanjwa ko kuko hari abandi bama bagabirije bagomba kukibambura n'akaryo ko kubaha ubumenyi bwinshi mu bijyanye n'akahise k'igihugu mu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu mu bijyanye n'imibano eka ibintu byose bigize ubuzima bw'abantu n'ibintu mu gihugu cy'u Burundi imbere y'ikigo cya paruwasi katolika ya makamba hari abanyamakamba bari bahagaze imbere y'irembo bizigiye kuronswa uburenganzira bwo kwinjira kumviriza izo nyigisho mu kurindira kumva uko umukuru w'igihugu abigisha icyo ari cyo gukunda igihugu babaye barabwira ijwi rya amerika icyo bibaza gukunda igihugu bisigura igihugu umuntu agikunda kuko akora ukuntu afata neza abantu ukuntu imirimo abantu abantu abakunda mu mirimo yabo abafata neza ikindi bahari ibyo icyo ntahura ubwa mbere mbere bwobwo ntigeze wakundana n'abo turi kumwe gushyira hamwe n'uwari wese duhuye tukavugana neza tukayaga amahoro iyo dutatiye mu mayira hariho abajejwe umutekano reka hariho n'abashingantahe nyine aho duca hose igihe izo nama ziba ziriko ziratunganywa nta mumenyeshamakuru aba arekuriwe kuzikurikirana canke ngo afate amajwi n'amasanamu haba mu nzu canke hanze y'inzu y'amakoraniro twifuje kumenya niba abavuka ntara bita mwene izo nama baronka akaryo ko kubaza kugira ngo abatunganije inama bamenye urugero abatumire bariko rwo kumenya gukunda igihugu n'ubu umuvugizi w'umukuru w'igihugu karegwa ndenza ko aratwishyura nta bibazo byabajijwe icyagaragaye cyane gusa ni uko uyaze n'abanyarutana bari bavuye muri izo nyigisho bagaragaza akanyamuneza kadasanzwe byaboneka yuko izi nyigisho zabuguruye amaso zababereye ikimazi kidasanzwe zabereye inyigisho nkarishabwenge n'inyigisho nkaburabwenge kuko ako kajya ko kubaza bazokaronka mu nyigisho zizokurikira mu mwaka uza hari abandi batifuza gukurikira izo nyigisho kuko ku bwabo zitunganije ku buryo butaborohera kuturabya turaba ariko nibaza yuko atari we afise uburenganzira bwo kuvyigisha nibabishire mu bitabo hanyuma turi abarimu abarimu bariho tuvyigishe ugwaruka hama tuvyigishe n'abandi none iyo kahise iyo yo bavuga itabizi ikishingiyeko itanditswe iyo kahise i- i- ivuga ubutunzi ubutunzi tubona ngene bumeze ubunye ni kahise nyabaki ugiye kuraba benshi nta ntaco baza gukurayo ariko ndazi barya benshi bagiyeyo benshi bagiye kubera amaserivisi basanzwe bafise sino naho ugenda ukababaza mw'ibarabara nta kintu do special baza kubwira bakuyeyo uyu akabivuga aravye uburyo abatumire binjira mu nzu y'amakoraniro baba bareka abantu bakisanzura bakabishyira mu matelefone hanyuma bakabivuza bakabyigisha n'abatagiye bakaronka okaziyo yo kubimenya mugabo urumva ntiyabaye deba uvere ikaramu ntiwinjirana isaha ntiwinjirana ikintu co- eh, ikintu cyose gituma ushobora kuronka inkuru par exemple nka telefone aho hose ni ukugira ngo bigishe ata muntu avuga ati ibyo bigishije tubaza kubigirako kiritike none rero ma uri kurigisha umuntu atabaza womenya ko yatahuye gute ntushobora kumenya kubona ko yatahuye bitegekanijwe ko inyuma y'intara ya makamba na rutana umukuru w'igihugu cy'u burundi abandaniriza inyigisho zo gukundisha igihugu mu ntara ya bururi muri izo ntara zose akaba ategekanya kugenda rugurura icese inyubakwa z'iterambere zigizwe ahanini n'amasomero amavuriro n'ibibuga by'inkino mu bumanuko bw'u burundi christine munezero ijwi ry'amerika naho mu rwanda mu birori byo kwakira ibyavuye mu guhiganwa hagati y'uturere dutandukanye tugize igihugu byahuriranye no gusambura inama nshingamateka yarangije manda yayo ya gatatu byabaye ejo kuwa kane umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yanebaguye bikomeye abayobozi batandukanye b'igihugu yavuze ko bategera abanyagihugu ngo bumve ibibazo bibabangamiye nibyo dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboye ntabwo ndi bubabeshye ntabwo ndi bunyiri uruhande ngo umuvangaha mwirate ngo mwakoze ibitangaza nta bitangaza mwakoze nta bitangaza mukora kandi ibyo mudakora bikwiriye kuba bikorwa byabaha no kwishima murabishoboye birahari ariko ntabyo mukora muri mu bindi ntabwo rero nge naje kubahendahenda naje kubabwira kubabwiza ukuri mwashaka kukumva mutashaka kukumva ndakubabwira ibintu igihe kirageze bigomba guhinduka uyu ni umukuru w'igihugu perezida paul kagame mu muhango wo gutangaza uko uturere twakurikiranye mu manota hashingiwe ku mihigo y'ibyo twiyemeje gukora mu gihe cy'umwaka ushize umuhango wahuranye n'igikorwa cyakozwe na perezida wa repubulika cyo gusesa inteko ishinga amategeko irangije manda yayo ya gatatu mu ijambo rye umukuru w'igihugu yumvikanye umwanya munini yihanangiriza abayobozi badakora neza agaruka ku turere twaje mu myanya ya nyuma mu mihigo akarere ka rwamagana kongeye kuza ku mwanya wa mbere mu mihigo y'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani gakurikirwa na gasabo na rulindo mu gihe nyamagabe ruhango na nyanza arizo twaje mu mwanya ya nyuma mu turere cumi na dutanu twaje mu myanya ya nyuma uturere umunani ni utwo mu ntara y'amajyepfo perezida kagame yavuze ko kuba utwo turere twaje mu myanya ya nyuma duhuye mu gice kimwe cy'igihugu bifite icyo bisobanuye agaruka ko ko utwo turere akenshi tuba utwa nyuma bikurirana n'uko abayobozi badakora neza ndetse ntibegera abaturage abayobozi birirwa mu makimbirane bakemura ibibazo hagati yabo kurusha gukemura ibibazo by'abo bayobora biragenda bikavamo iriya myanya n'amanota byagaragaye abanyafurika ubu ni uko mwapfuye niko mushaka gukomeza kumera ibyo mukora cyangwa ibyo mudakora tuma muza muri iriya myanya ni nazo ngaruka ziri ku baturage muyobora niyo mpamvu ujya muri ibyo byaro ugasanga abana bagwingiye ugasanga abana barwaye bwaki niba udashobora guhindura imikorere ni byiza wasaba waza ukabwira uwo ubwira uwo wese utari kurabizi ibi bintu ntabwo mbishoboye uyu muhango ni nawo wabaye uwa nyuma w'akazi k'abari bagize inteko ishinga amategeko yahise iseswa n'umukuru w'igihugu kugira ngo izasimburwe n'ishyi izatorwa mu kwezi kwa cyenda umukuru w'inteko ishinga amategeko donatira mukabarisa yavuze ko abagize inteko ishinga amategeko bitwaye neza kuko bashoboye kwakira ibibazo by'abaturage ndetse byinshi bibonerwa ibisubizo ariko avuga ko icy'ingenzi bakoze ari ugutora amategeko agera kuri magana atatu na cumi n'atanu akaba ariko hari itegeko rikomeye cyane batoye tukaba twishimira ko amategeko yose twari dufite twabashije kuyatora nta na rimwe dusigiye manda y'ubutaha muri iyi manda ya gatatu kandi mu mategeko twatoye harimo n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu bihumbi bibiri na gatatu ryavuguriwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ryatangijwe n'inteko ishinga amategeko aha mbonereho gushimira abanyarwanda bose bashingiye ku bubasha bahabwa n'itegeko nshinga bw'uko ubutegetsi bwose bukomoka ku banyarwanda bakoresha bo ubwabo binyuze mu matora cyangwa binyujije ku bahagarariye bakaba baratugejejeho ubusabe bw'uko ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yerekeye manda ya perezida wa repubulika yavugururwa kugira ngo bagire amahirwe yo kubona aho bahera babasaba ko mwabemerera gukomeza kubayobora nyakubahwa perezida wa repubulika amategeko yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko basoje manda yabo kuri uyu wa kane hari amwe yagumye mu mitwe y'abantu nk'irirebana n'iry'amatorero ndetse n'amadini n'irindi ryatowe vuba rirebana n'amafaranga yakwa ku butaka ndetse no ku bukode bw'amazu ayo ni amwe mu yavuzwe cyane n'abatari bake atazibagirana muri iyi manda isojwe y'abadepite asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umugambi wo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa afurika y'ubuseruko uriko uratera intambwe ivyo vyashikirijwe ejo ku munsi wa kane n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u burundi joseph butore hari mu ruganda rwabereye ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke rwo kurabira hamwe aho uburundi bugejeje mu kwitegurira iryo koreshwa ry'ifaranga rimwe n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka umushikiranganji wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe imigabo n'imigambi vy'umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko niwe yarongoye urwo ruganda umufasoni isabel ndahayo yabwiye abagwitavye intumbero yarwo ubwa mbere ni uguhimiriza abarundi ku bijanye n'umuryango w'ibihugu vya afurika w'ubuseruko na cyane cyane ku masezerano ajyanye no gushinga hamwe no gukoresha ifaranga rimwe ryo mu bihugu bigize afurika y'ubuseruko ubugira kabiri ni ukurabira hamwe aho tugejeje ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano ajyanye no gushinga no gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko hanyuma ubugira gatatu ni uguhanahana ibyiyumviro mu byokorwa kugira uburundi bushyire mu ngiro amasezerano ajyanye no gushinga hamwe no gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bya afurika y'ubuseruko icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ariko atanguza urwo ruganda yabwiye abagwitavye ibitegerezwa kuja mu ngiro mbere y'uko iryo faranga rimwe ritangura gukoreshwa mu muryango joseph butore ni icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu muri kino gihe ibihugu bitezwa imbere no guhanana ibidandazwa hagati yabyo ari naho umugambi w'ifaranga rimwe uzofise ishingiro dutegerezwa guteza imbere bidatebye isoko ry'imitahe tugire indinganizo imwe n'ibihugu dusangiye umuryango mu by'amategeko agenga ibijanye n'amapori hamwe n'amatagisi tutibagiye n'ivyo bijana byose vyerekeye ikoreshwa neza ry'amafaranga ya leta mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano agenga ishigwaho n'ikoreshwa ry'ifaranga rimwe mu muryango w'ibihugu vyo muri afurika y'ubuseruko naho rero abo bategetsi uko ari babiri bavuga uko basanga hakiriho intambamyi zo gukura mu nzira aha umushikiranganji isabel ndahayo ajejwe imigabo n'imigambi yo muri eyase agasaba ukwitanga ku murundi uwo ari we wese muri izo nzitizi harimwo amadeni ya leta umwimbu udashemeye mu gihugu n'igabanuka ry'agaciro k'amafaranga y'amarundi abitavye urwo ruganda bafise ivyo basaba leta y'uburundi kugira bwinjire mu ikoreshwa ry'ifaranga rimwe bwiteguye neza uyu ni wasomye ibyafundikiwe muri urwo ruganda uburundi bukwiye gushishikara gushyira mu ngiro amasezerano yo gutoreza amakori n'amatagisi ku rugero rumwe no mu ndinganizo imwe n'amasezerano ashyira mu ngiro isoko rusange ya afurika y'ubuseruko kugira ishingwa ry'ifaranga rimwe rishoboke icya gatatu harakenewe gutunganya ibyigwa byerekana uburusho uburundi bumaze gukura mu ntambwe zibiri zimaze gushyirwa mu ngiro tuvuga imwe ya inyodwaniye na marshe kome kugira tuze twinjire mu ntambwe igira gatatu yo gukoresha ifaranga rimwe twiteguye neza igikurikira harakenewe gukorera hamwe ku bisata bikuru bikuru bishinzwe gutunganya imigambi nyamukuru yo kuwuzamura no gushyigikira ubutunzi bw'igihugu urwo ruganda rwari rwitabwe n'abakozi bo mu bushikiranganji bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe imigabo n'imigambi by'umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko bamwe mu bashingamateka na bamwe mu badandaza amasezerano yo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa afurika y'ubuseruko yatawe ku gikumu ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka wa bibiri na cumi na gatatu nk'uko tubisoma muri ayo masezerano ayo nayo akavuga ko ibihugu byateye ku gikumu byihaye imyaka cumi kugira byitunganye ni ukuvuga ko ifaranga rimwe rizotangura gukoreshwa muri EAC kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane ku bihugu byose bigize uwo muryango mu cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda hagiye gutangura gukoreshwa ikarata ikozwe mu buhinga bwa none ku batwara ingenzi kuri moto ni ikarata iranga uwo ari we wese akora uwo mwuga ubutegetsi buvuga ko igenewe kurwanya ibyaha bikorwa na bamwe mu bakora uyo mwuga mu gutwara abagenzi kuri moto ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu eric bagiri ubusa
ndabona umwirondoro wawe iyi si ifoto yawe ni ifoto yanjye iyi si nimero y'indangamuntu yawe iyi ni nimero ya perime naho ntuwe ndahabona ni ya kode yawe urabona ko bihura yego turi mu mujyi wa kigali aho umutekinisiye asobanurira abatwara abagenzi kuri moto ibijyanye n'ikarita idasanzwe ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga buri wese utwara abagenzi kuri moto agomba gutunga yabyanga abyemera amazina na erora noneho urabona moto si iyi dore noneho nyiri moto n'imyirondoro nayo itugaragara nta kibazo kiba kirimo eba rero ni sawa kabisa uranyuzwe ndanyuzwe ni ikarita ubutegetsi buvuga ko ije gukumira bimwe mu byaha byakunze gukorwa n'ababarizwa muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto nk'uko bwana daniel ngarambe perezida w'ihuriro ry'abamotari mu rwanda bivuga impamvu y'iyi karita ni igiye kudufasha kunoza akazi kacu bitewe n'impamvu ubuyobozi bwagiyeho buri tayari gukora ariko n'abamotari ubuyobozi iyo bugiyeho ni ngombwa ko bahabwa umurongo wo gukoreraho umwihariko w'iyi karita ibumbatiye umwirondoro wose w'uzaba ayitunze agihura n'ushinzwe imyitwarire y'abamotari akayikoza ku mashini azajya ahita amubona wese uretse kuyitunga nk'icyangombwa iyi karita ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ku bamotari noneho ngo ishobora kuzabafasha kubona inyungu ku misanzu yabo mu bihe bitandukanye yakunze kurigizwa n'ababakuriye ubutegetsi bugasobanura ko umumotari uzaba atunze iyi karita aho azajya agurira esanse y'ikinyabiziga nabwo azajya abiboneramo inyungu kubera ubwumvikane buzaba hagati y'abamotari n'abacuruzi bikomoka kuri peteroli dukoresheje iriya karita ntawe uzongera kunywa esansi adafiteho inyungu twamaze kuvugana n'amasitasiyo agera kuri abiri sinyavuga n'abantu yamamaza kandi batari baduha amafaranga unywa esansi ukoresha iriya karita porosantaje zizamuka imwe ijya kuri konti yawe kuko ubwo tugiye kujya tubabaza na konti aho unywera esansi hose kuri ayo masitasiyo kuko murumwe mugahomba kandi kandi bakabwiye kuduhinga gutunga iyi karita birasaba kuba uyikeneye agomba kuba afite uruhusa rumwemerera gutwara ikinyabiziga ndetse n'indangamuntu bivuze ko bishobora kuzagorana kuzongera kubona muri uyu mwuga abawukoreramo mu buryo bw'uburiganya bazwi nk'abamamyi aba ngo bari mu biba abanyamahanga bagana u rwanda bagasiga icyasha abamotari n'igihugu muri rusange bwana shahere rusimba umukozi w'umujyi wa kigali ushinzwe ibyo gushakira urubyiruko imirimo yibukije abatwara abagenzi kuri moto ko bagomba gukomeza gusigasira isura y'umujyi mu ruhando mpuzamahanga tugeze ahantu umujyi wacu ugezweho bivuga ngo n'abawurimo bagomba kuba bameze bate nabo bagezweho hanyuma se kuki mushaka kudusubiza inyuma mu mateka mabi abamotari ni mwe ba mbere mugaragara ni mwe bimuri by'umujyi wa kigali iyo muba musirikira mu mujyi buriya ni dekorasiyo mwari mubizi se dekorasiyo rero igomba kuba nziza bamwe mu batwara abagenzi kuri moto muri kigali iyi karita bategekwa gutunga barayumva mu buryo butandukanye uruhande rwa nyine bizatuma nkora ntuje meze neza ntacyo nikaba kuko nzaba ari umumotari w'umwuga wowe nitwa nkurikiyimfura jerome iriya karita ni nziza wowe mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika bwana ngarambe perezida w'ihuriro ry'abamotari mu rwanda yemeje ko uretse kugenekerereza bakavuga ko muri kigali habarizwa abamotari ibihumbi cumi na bibiri naho ubundi ngo umubare wa nyawo ntibawuzi bivuze rero ko bitewe n'uburyo ibihano bigiye gukazwa ku muntu uzaba adatunze iyi karita bizaba umwanya mwiza wo kumenya buri umwe muri aka kazi iyi gahunda izakomereza no mu zindi ntara zose z'igihugu ni mu gihe igenekereza rigaragaza ko mu rwanda haba hari abamotari nk'ibihumbi mirongo ine na bitanu ikiguzi cy'iyi karita ni ibihumbi bibiri by'amafaranga kuri buri munyamuryango kugeza ubu mu mujyi wa kigali abashobora kuyibona batanze ibyangombwa ni ibihumbi bine magana atanu umunsi ntarengwa kuba buri wese yayibonye ni ku wa mbere utaha tariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi mu bihe bitandukanye byakunze kuvuga ko mu bamotari n'abakora ubucuruzi bwo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi igihe byakorwa mu kavuyo ufatwa nk'umwanzi ashobora kuhabonera icyuho agahungabanya umutekano iri koranabuhanga rero rigamije ahanini gukumira ibyo byose ukurikije ibisobanurwa igipolisi kibukije ko kizafatira moto kubera kutubahiriza amategeko n'amabwiriza ukwezi kukarinda gushira atarajya kwishyura izatezwa cyamunara ni ingingo ikomeje guteza inkeke kuri bamwe mu bamotari ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc inyuma yo kuduza igitoro n'amazutu leta y'u burundi yaraye idugije igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara cya bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu ishyirahamwe riharanira ineza y'abanyagihugu abuko rivuga ko kuba igitoro cyaduza ibice birenga bitanu ku ijana bibangamiye umunyagihugu mu kiganiro na mugenzi wacu eugenie mukankusi noel nkurunziza yoboye iryo shyirahamwe arabidusobanurira biteza kuba ingaruka kandi usanga ko turabivuga iyo badugize igiciro cy'igitoro haca haba ingaruka ku kwiyunguruza no kunguruza ibintu kunguruza abantu n'ibintu hanyuma rero uko ibiduzwa by'igiciro cyane cyane cyo kuyunguruza uko byahora bigenda mu bisanzwe ni uko batumira abaserukira bunguza abantu n'ibintu hakabamo abaserukira leta hakabamo n'abaserukira sosiyete sivile cyane cyane abo muri abuko twaba tujamo ubu rero ntabwo badutumye ko nta wuzi rero yuko iyo nama yoba yarabaye kugira ngo icyo giciro gishobore gushingwa rero ibyo twumva naho tutarabisoma ngo tubibone ni uko aha mu gisagara wongeye ko amafaranga mirongo ibiri ku majana mirongo umunani yahora akoreshwa ubu adoda ku majana ane hanyuma ahandi mu bindi bice hose bashyize ko ko bizoduga gatanu ku ijana ibiciro byahoraho ibyo rero murumva yuko twebwe tuvuga tuti ntibyakurikije ibyo twari twarumvikanye kuko kera twari twarumvikanye n'abamuguza abantu na leta iri hagati y'uko igihe igitoro kiduze ku rugero bushyira cumi ku ijana ariho bose bahindura ibiciro byo kwiyunguza ubwabo mwumvise yuko buri munsi ya cumi ku ijana ariko baba bahinduye ibiciro none ubwo murateganya gukora iki ntabwo mwagishijwe inama kandi byadugijwe mu kigero mwebwe mutari mwarumvikanyeho icyo muteganya gukora ni iki icya mbere cyoco ni uko dutegereza gusubira kurondera iyo tuvugana n'ababijejwe kugira ngo cyane cyane ntibibandanye bitaja mu nama n'ingingo kuko ibintu byerekeye gukorera ku mugaragaro no kugira inama n'ingingo nabo byerekeye yari ingendo yayimenyerewe hamwe rero bihindutse haba tubona yuko bikaba ari byiza kuba ari nko gusubira inyuma hari ikindi tugiye gukora no gusubira gusaba kandi abashiranganyi bujejwe yuko buraba hakiga n'ibindi bico ibitegekanywa kugira ngo ibyo ntibamwe bariko baraduza igiciro gusa mugabo barondere n'ubundi buryo b'ingene igitoro cosha ngaha kitazinze kandi ikindi naco cosha ngaha ntihabe ko usanga kijya ku rugero rurengeye ushobora kuvuna umuguzi hari ikigega cy'amafaranga gifasha iyo ibiciro by'ibitoro byazamutse icyo kigega cyifashe gute ubu gihagaze gute muri iki gihe
ibyo ni byo icyo kigega mwagomba turi mu bantu bari basabye ko kibojaho kandi kiremegwa mugabo ikintu kigoye niko kugeza uyu munsi ingene gikora atari ntikorera ku mugaragaro ku buryo dushobora kumenya neza ingene gitunganijwe ngo tumenye amafaranga amaze kwinjiramo tumenye n'ingene ariko arakoreshwa tumenye n'ingene ariko arafasha mu gihe igitoro kidugira igiciro ibyo bintu byo twosaba nabyo nyene byo gukorera ku mugaragaro kugira ngo ejo umuguzi ntave yibaza ngo ariko baramurenganya kandi atari byo murumva yuko bikenewe rero kuko dushobora kwicara hamwe tugakorana n'abaserukira abaguzi n'ababijejwe muri leta cyangwa abadandaza b'ibitoro hanyuma ejo icyo kigero gishobora kugira icyo gifashije mugabo umuntu amenye n'urugero gifashije uko rungana amenye n'amafaranga yagiye aringira uko angana icyo muri bakora ikintu gikenewe ariko kugeza uyu munsi si ibintu biri ku mugaragaro bwana noel nkuru nziza umunyamabanga mukuru n'umuvugizi wa abuko ishyirahamwe riharanira ineza y'abaguzi mu burundi murakoze cyane murakoze namwe
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.